o reditse kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso mafutsa tlhasela mafutsa mafura selosi <laughs> doctor kwa ntle ga tshwenya nako fela tlante re nolofaletse bareetsi re ba bolelele fela jalo gore mafura re buang ka one ya cholesterol e ke nye motho o e bona jang gore o na le yone mogene oh um cholesterol ga rena leina le le atshwaemedi la setswana re tlalediwa ka sekhwarel cholesterol jaanong mm. ke a mangwe a ke tse dingwe di-components tsa mafura tse re di fumana mo mebileng ya rona la ntlha e dirwa ke mmele ka boone mmele o kgona go itirela and then e nngwe re fitlhela ga re ja dijo tse di nang le mafura a tswang mo diphologolong tota-tota ke mo cholesterol Foumanante, mwen di mele, kwen di planting, hayi yo. Yanon, mele wa e dira, kan ronari di polo holo, mwen e mwen li kre an mwen di joun, di di, di di kunon sa di polo holo. Bo, di botoron jalo, di chizi jalo, di nabate di mafura, se la jalo. Yanon, yonan e mwen sola mwen mele nga hori. I tou sa, kwen di radi homon, jenon hori di fet pe, di diri yo ka mafura. re tla lemoga gore mmele wa rona na le di-chemicals tse di bidiwang di-hormone tse di thusang gore mmele wa rona o bereka se le tshwanetse then di-chemical tseo go tshwana le di-corticosteroid hormones di-hormone go ya ka hormone tse di bontshang bone bong bosadi le bonna di dirilwe ka cholesterol mmele wa rona wa di direla yaanong mm-hmm. cholesterol yona e dirwa thata-thata mo sebeteng the liver ke sone se se manufacturang se direlang mebele ya rona mm-hmm. Sikanko, e, yanonkana kwenwen kwenwen kwenwen, patwa wanwen, mounen genye avwana. Bayi, produsaka wisi, bayi, misaka wisi, e, kututu, e e e, tatatata nere wanamou makwoy, batwa wasi, bayi, produsaka wisi, tabakalajisi mbati, siyano mbati sinyakonti, le watwe wabansu, bayi, bayi, misaka wisi. E, jan rita hopla hatora, rinalidi, mikstri, pala kore, patwa wasi. ba tlhagile magare ga lekgowa le motho montsho e be le gore le bona ba nna predispose gore le bona ba nne le cholesterol le ko godimo ka baka la leabela le ba le fonang mo tswalong ya bona and then yana ga le ntsi ya tshwenya ka gore e e, e, e, e thiba kapa e bloka methapo ya madi a ke le ka gopola gore ke mafura ga kere ga o ka tsaya lefura o hmm. le mo forijing la la la la ikhatela le le thata the same thing ha re a mantsi a nna ka ra tsela yona a ba le thiba ya mathi that's why ke reka nako go motho ha o thibile mothapo a madi re ke re o tswaletse gantsi go tswala ha methapo a madi ya mo peleng ka gore methapo eo ke lengwe ene e dira ndere go motho na ka ke e bile gore motho go ha heart attack ke gore mothapo la madi o thibile o thibile ke lefura le le hakere mo mo black vessel act e thibja e mo tswe pele o tlhoko mo kgareng go tshwere ke pele ba bangwe ba bangwe ba kgona gore mo mothapolo ka bunyega ya nne ke le tlo gore ba di fumana ba di fitlhelela ga cholesterol le go ko ya jaanong ke ntse tsara gore cholesterol le go godimo nne go godimo ga ntlha ke bile ka le leabela then ga o bobedi ke fa re ga dijo tse di mafura thata ga ra ke ga re na le malwetse a re rileng go tsana le bone pretic syndrome and then ya bone ke go na ditlhare tse dingwe tseo ga re ja re dinwa re dinwela malwetse a a rileng ebe cholesterol e namela kore gore e, e, e, melemo e activata sebete gore sebete se oketse tiro ya sone go dira cholesterol cholesterol e nna ko godimo mo mmeleng ga kere mm-hmm, mm-hmm. wa nkutlwa ke na le wena enong eh, motho o lemoga jang gore o na le cholesterol kgotsa ke lona fela dingaka le tla bolelela motho gore e ko godimo ntsi mo go wena cholesteroleng eh motho o ka lemoga ga a dira diteko ga go tseiwa madi e be re dira test e re itsa gore ke lipogram gore ke lebele ya cholesterol mo mading a gago re be re lebelela ga re lebelela test e re bitsang gore ke gore kgona gore bontsha program e kgona gore bontsha gore cholesterol e godimo totally e be di fa ka ka ka ka ka ntse ba tsana le ntseng ka ima ka di kgaohane tsa tsone go ke se e go godimo di di ntse kana di a fapana di cholesterol tsa ha ke mare ga le test e one e tla go dira total ha se na go dira total cholesterol e re mo tsa mo go total ke karolo e seng e ileng go godimo ka ba ke di karolo dife tse di go godimo so re dira test and then mo batho ba bangwe ba e leng gore ba na le se se bidiwang gore ke familial hypercholesterolemia o tla fumana bona ebile ba bangwe ba na le dicholesterolo ese mo tsebeng mona gona di mafuranyana ntseng mo tsebeng o kgona go bona mo menwaneng mo di mo mo enkel ke tsere enkel ke ka tsana tsana tsarela eh mo mo enkel gona le o ipeele lefura jana ka motlase ga letlalo ke ba leng gore bao ba na le se re sitse gore ke familial hycolostream kore ke e leng gore e mo mading a kana bana ke leabelo and then segolo le bona ka nako nngwe e kry gore ga motho a gola ga o lebelela mo matlho ka mogare ga matlho go na le line jana e tshwenyo Mm. le ke re bitsa ke cholesterol e mo matlhong a so e ipa mo dikarolong tse di itseng ke tse gore go di bona ka re ga re go di bona then mm. so eo go bona he ka thata-thata re ke mo re e ke e mm-hmm. and then mm-hmm. re malwetse a e leng gore a e tlhola jalo ke sa ke ke boletseng ke gore e ke familiale e le gore belega ka yona e nngwe ke go ja mafura a mantsi bolwetse ba sukiri le bona go dira gore um eh, cholesterol le e ko godimo bolwetse bongwe ba diphilo re bolelang ka bona nephrotic syndrome le bone ga motho teng ga motho le bona cholesterol ya gagwe e a palama e ya ko godimo Mm-hmm. enong um ga e setse le teng dingaka dimpoleletse ke itlhokomela jang le gore ga ke sa itlhokomele ditlamorago tsa teng ke tse di feng doc ga eh, o na le yona o tshwanetse ke go gantsi ge e testiwa e testiwa motho a saja gore kgone go bona contribution ya dijo ga ke re ke boletse gore go na le dijo tse dira gore e ko godimo so ga e le go dijo tsa gago bontsi ba tsone ke mafura nyama tse di mafura nobunyatotsotlhe e ka ya ka godimo gake so go raya gore tsentse re itlhokomela ka go fokotsa mafura a re a jang ya bobedi re seke go exercise gore mafura re ga a le teng mo le wa berekise akere and then ya boraro ga re na le malwetse a e leng gore a e tlhola go tshwana ke bolwetse ba sukiri re leke gore sukiri e nne controlled ka gore ga sukiri nna e le ko godimo cholesterol e la le yona ya namela akere and then ha e ka fumana mo mmeleng wa go na le dipilisi ditlhare tse motho a di newang gore a di and then e fokotsege Hmm. doctor eh, eh, eh, o tshwaregile ba go batla tlante re go golole wa re thusa ka kwano ka itekanelo mme ba ba go tlhoka ko icu doctor e re re go tlogele <laughs> re tla e feleletsa mo nakong e tlang <laughs> bona ba go tswelela go boloka matshelo a mangwe ko icu kwa re tla go bona mo nakong e tlang no ra go ehe a re go boloka o le ka bonako doctor go siame re tla go bona mo nakong e tlang re leboge tlhola sentle le wena e le somamabedi le borobongwe metsotso go a kureng ele ya e somele bongwe ke solofela e bonnye bo re kgonne go nna le ene ka yone o itsetse go le gontsi um wa tlhokagala jaaka a tsweletse pele gore neela jalo tshedimosetso ka itekanelo ya rona mme o ne a tlhokagala thata fela um go a go boloka jwa o e le gore ga jaana o ko bookelong um mo maemong a masisi tata ko icu mme ra leboga gore doctor go na le icu na ntse itse gore tshwanetse a ye icu a nantsa itse re tshwanetse a buisana le rona a ba re heish doctor ra leboga o itse ra leboga thata fela a ba re tla nte ke ne le bareetsi ba motsweding fm metsotso e le lesome ke tlatla ke tabogela kwa ko icu a ah, doc ra leboga thata